Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma turabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha ugasanga umuntu afise amazu cumi n'abiri amazu cumi n'abiri baba bamuguta konzi ko umuntu aba mu cumba kimwe imiduga umunani abantu bakaba kazambe hari imbeba bita amasiha itora ivyo ibonye vyose none ufise imwe zibiri izo ntizikwiye uyu ni saturne icyo yiremeye arongoye ishyirahamwe inisiyative eshangema mu burundi asobanura ko kwigwizaho amatungo kw'abayobozi bamwe ariyo ntandaro y'ubukene butagira izina mu burundi si mu burundi gusa ariko ni mu nkuru tubafitiye mu kanya
abakozi bo mu butabazi mpuzamahanga baragerageza uko bashoboye kugeza imfashanyo y'ingoboka ku mbaga y'abantu babuze amajyo nyuma y'inkubi ya serwakira ivanze n'imyuzure yiswe ida iherutse kwibasira igihugu ibihugu by'amajyepfo ya afurika
kuri uno munsi wa kane umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga mike pompeo ari mu rugendo rudasanzwe rugizwe n'umutegetsi akomeye wa leta ya amerika muri israel
abashinjacyaha bo mu buholandi baravuga ko ukekwaho ubwicanyi bwahitanye abantu muri gari ya moshi ntoya mu mujyi wa utrecht ategerejwe n'ibirego bitandukanye bijyanye n'ubwicanyi bugamije iterabwoba ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tugiye kuyabashyikiriza mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu abakozi b'ubutabazi mpuzamahanga baragerageza uko bashoboye kugeza imfashanyo y'ingoboka ku mbaga y'abantu basigaye bamaramara nyuma y'inkubi ya serwakira ivanze n'imyuzure yiswe idayi iherutse kwibasira ibihugu by'amajyepfo ya afurika kajugujugu zitwaye ibiribwa ziragenda zibijugunya mu nsisiro zasenyutse zigasigara mu bwigunge nyuma yaho iyo serwakira izaharije umujyi wa beira wo muri mozambique igahitira muri zimbabwe na malawi abakozi batanga imfashanyo baravuga ko abantu bataramenyekana umubare bakiri hejuru y'amazu no mu biti buriye bahunga iyo myuzure inzu nyinshi nazo zarengewe n'amazi serwakira idayi yari ifite umuvuduko w'ibirometero ijana na mirongo irindwi ku isaha hashize imyaka myinshi amajyepfo ya afurika adahura n'inkubi y'umuyaga ivanze n'imvura bifite ingufu zingana kuriya muri mozambique zimbabwe na malawi hamaze kubarurwa abagera kuri magana atatu bahitanywe n'ako kaga kandi uyu mubare ushobora kwiyongera uko imyuzure igenda igabanuka abashinzwe ubutabazi babasha kugenda bagera ahangiritse hose ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riravuga ko rigiye gutanga imfashanyo ku bagera ku bihumbi magana atandatu muri biriya bihugu uko ari bitatu umuryango w'abibumbye watanze miliyoni makumyabiri z'amadolari naho ubumwe bw'uburayi butanga imfashanyo zibarirwa kuri miliyoni enye z'amadolari ubwongereza na leta zunze ubumwe z'abarabu nabo basezeranije ubufasha
ahandi naho kuri uno munsi wa kane umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga mike pompeo hari mu rugendo rudasanzwe urugendo rugizwe n'umutegetsi akomeye wa leta zunze ubumwe za amerika aho yagendeye uruhome rutagatifu bita western wall ruri i yeruzalemu pompeo yakiriwe n'umushikiranganji mukuru wa israel benjamin netanyahu aho vyibonekeje ko ari ikimenyetso gikomeye c'uko amerika ishigikiye cane ico gihugu mu gukingira igisagara cabo gitagatifu urwo rugendo rushobora kandi kuba rugamije kwerekana ko amerika ishigikiye politike y'uko ariyo israel ariyo itegeka ikibanza kizwi nk'ubutaka butagatifu busanzwe buranzwemwo amatati menshi hagati y'abayahudi n'abarabu uretse perezida donald trump n'abandi bategetsi bari bamaze kugendera bari bamaze kugendera urwo rukuta mu ngendo zitari z'akazi kandi batakiriwe n'abategetsi ba israel ribaye irya mbere umutegetsi wa amerika agendeye ako gace gatagatifu k'abayahudi ari kumwe n'umutegetsi wa israel pompeo na netanyahu batembereye aho urwo rukuta ruherereye rusigaye ku nyubakwa y'amasengesho izwi nka temple mount yari yarubatswe n'umwami salomo abo bategetsi bongeye baja mu nyubakwa yo kwakiramwo abashitsi aho barabiyemwo amasanamu y'iyo nyubakwa itarasenyugwa
abashinjacyaha bo mu buhorandi baravuga ko ukekwaho ubwicanyi bwahitanye abantu muri gari ya moshi ntoya mu mujyi wa utrecht ategerejwe n'ibirego bitandukanye bijyanye n'ubwicanyi bugamije iterabwoba abo bashinjacyaha bemeza ko gokmen tanis wavukiye mu gihugu cya turukiya iyo ari wenyine ubwo yagabaga igitero cyishe abantu batatu kigakomeretsa abandi batatu kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru abashinjacyaha n'abapolisi bavuze ko bagikora iperereza risuzuma niba uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'irindwi yaragabye kiriya gitero agamije ibikorwa by'iterabwoba gusa cyangwa niba byari binakubiyemo ikibazo bwite kigendanye n'amatwara y'ubuhezanguni ukekwa yafashwe nyuma y'amasaha umunani ashakishwa hagombye kuba isakwa ry'umujyi wose abapolisi bafashe undi muntu wa kane ukekwa barimo guperereza niba nawe yaba yaragize uruhare muri icyo gikorwa biteganijwe ko tanis ukekwa ku ikubitiro azumvwa n'urukiko ku wa gatanu abashinjacyaha kandi bavuze ko azasuzumwa n'abaganga bareba niba nta burwayi bwo mu mutwe yaba afite
amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano ku iradijwi rya amerika arabandanya abagwanyi bashigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu ntambara ya siriya batanguye igikorwa cyo guhiga abagwanyi baharanira leta ya kisilamu boba basigaye mu kigwati kiri mu buraruko bw'igihugu ahitwa baguzi aba basirikare bariko kandi bararondera amabombe yoba yarahambwe mu kuzimu hamwe n'ayandi abo bagwanyi baba barasize inyuma bateze ahariho hose muri ako gace ivyo bikorwa bitanguye nyuma y'umunsi umwe aho abasirikare ba siriya bigaruriye ako karere muco bise agahombo gakomeye kuri uwo mugwi w'iterabwoba abategetsi b'igisirikare batangaza ko abantu hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu bari bamaze bari bamaze gushyira ibigwanisho hasi inyuma y'aho bagiriye icyo gitero ku bagwanyi baharanira leta ya kisilamu mu karere bari bamaze igihe kitari gito bakoreramo abategetsi bavuga ko abagwanyi baharanira leta ya kisilamu bashobora kuba bagifise abantu bafashe imbohe naho atamakuru menshi yabo bafise
muri venezuela yuan guaido utavuga rumwe n'ubutegetsi uheruka kwiyimika nk'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho aravuga ko abakozi b'iperereza bafashe ushinzwe imirimo mu biro bye roberto marero yatawe muri yombi mu ijoro ryakeye bamusanze iwe urugo rw'umunyamategeko sergio vergara narwo rwatewe hejuru rusakwa ariko we ntibamutaye muri yombi ku rubuga rwe rwa twitter waido yavuze ko atazi aho wari ushinzwe imirimo mu biro bye aherereye anasaba ko yarekurwa vuba na bwangu perezida wa venezuela nicolas maduro na yuan guaido bombi bita abakuru b'iki gihugu cyo mu majyepfo y'amerika leta zunze ubumwe za amerika zakomeje kwiyama leta ya maduro zimubuza guta muri yombi guaido cyangwa abakorana nawe ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yihutiye kwamagana icyo gikorwa asaba morero ko yarekurwa perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika ku wa kabiri yavuze ko uburyo bwose bwo gukura maduro ku butegetsi bushoboka ko nibinaba ngombwa ingufu za gisirikare zizakoreshwa waido yimitse nka perezida w'inzibacyuho ku ya makumyabiri na gatatu z'ukwa mbere uyu mwaka ashyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bigera kuri mirongo itanu byiganjemo ibyo muri amerika y'epfo maduro we ashyigikiwe n'uburusiya na cuba niwe ufite ubuyobozi bw'ingabo n'inzego z'ubutegetsi muri icyo gihugu
muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ushobora kandi kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu at gmail com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu voa com
ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuje mu karere k'ubuseruko bwa afurika amashyirahamwe yigenga hamwe n'amahuriro yayo hagera kuri cumi n'ane yarungikiye urwandiko utwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika amusaba ko yofata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi ayo mashyirahamwe abona ko akarere ka afurika y'ubuseruko kananiwe kuyobora ibyo biganiro anegura ko ibyo biganiro byahagaze kandi uwari u- wari uwo muti urama ku matati ya politike ari mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru amashirahamwe yigenga n'inani zayo mu rwandiko yarungikiye utwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika yamenyesheje ko atacizera gifitiye akarere ka afurika y'ubuseruko eac mu gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti ikibazo ca politike kiri mu burundi vital nshimirimana atwara runani force rumwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko avuga ko bibabaje kubona imyaka ine ihera ibiganiro bitunganywa yamara ntibigire ico bishikako uwo muryango umwanya umwe eh, warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo c'uburundi uwundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo c'uburundi none uno munsi ico kibazo kiriko kirafata iyindi ntumbero candurutsemwo ivyaha bikomeye cane ivyaha vy'agahomeramubunwa uno munsi biriko bikorwa kw'amatohoza na sentare mpuzamakungu kuko uwo muti utabonetse nta matora ashoboka eh, abarundi bagitekewe n'ubwoba bakirwa na agafuni ko guhamba bakirirwa barahiga ababo bazimiye bakirirwa baragemurira ababo bapfungiye ubusa umuhuza benjamin mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania aherutse gutanga raporo y'ingena ibiganiro yatunganije ari kumwe na yoweri museveni atwara ubuganda vyagenze mukapa yavuze ko akarere katamushigikiye yifuje ko yohagarikiraho akazi kiwe agasubirizwa n'abandi aho niho ayo mashami yigenga aharanira agateka kazina muntu afatira mu guhamagarira ubumwe bwa afurika gufata ibintu mu minwe Eh, kuko ugize n'abahinga batari bake ku buryo bashobora kuronkamwo eh, abantu atari abatanzaniya eh, atari abaganda cyangwa abandi eh, usanga kenshi bafise inyungu zinyegeje mu biriko biraba mu burundi ico cifuzo ayo mashirahamwe agihuriyeko n'imigambi itavuga rumwe na leta iyo yabishikije mu mpera z'ibiganiro biheruka kubera i arusha ubu ni tasiyo sibomana ari bujumbura yari yaserukiye uruhande rumwe rw'umugambwe iprona tuti ntibyumvikana ko aka karere kemera ku izina ry'amakungu ni ukuvuga ku izina rya onu eh, n'umuryango w'ibihugu bya afurika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo cy'uburundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa ko kugira yige gusa icyo kibazo cy'uburundi tuti mbere ku bitwerekeye twasabye ko icyo kibazo cyova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu na union africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwokwig- rwokwigirwamwo icyo kibazo cy'uburundi ayo mashirahamwe yagiriza kandi abahuza ko batigeze bahuriza hamwe abegwa n'amatati bose aho leta y'u burundi yanse akatari gake kwicarana nabo ayo mashirahamwe atinyabona abahuza iyo baba nyabo ntibari kwemera kugwa muri uwo mutego wo guhengamira ku ruhande rumwe igihe leta y'u burundi iheruka kwitaba ivyo biganiro yari yaserukiwe na terasi ntayiraja ico gihe yari umwunganizi mu bushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu ku izina rya leta yasa n'uweretswe ivyo ayo mashirahamwe yasavye ubu ntayiraje yavuze ko atabiganiro vy'amagaburanyama bizoba kuko ibyo bita amanegosiyasiyo bya biganiro nk'ibyarusha bya kera byarangiye mu bihumbi bibiri kandi amasezerano abandi bose bayateye ku mukomo ku gikumo maze muri iki gihe turimwo akaba ariko yashyirwa mu ngiro na leta y'u Burundi dusaba yuko fasilitasiyo yofasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko irongowe na mukapa kuko ari nabo bariko barasozera ivyo biganiro ariko tugasaba yuko ibi bintu bobirangiza kuko canke nabo bakaza kuvumbura bakabihereza kuko twibiremo hari umutekano naho biri uko ayo mashirahamwe yifuza ko ubumwe bwa afurika bwogerageza nk'uko buheruka kubikora mu gihugu ca centre africa aho haheruka kuboneka amasezerano ahuriweko na bose menshi mu mashirahamwe n'inani cumi na zine zashize umukono kuri urwo rwandiko yarafoswe mu gihugu ubakorera hanze ndetse n'abayarongoye barahunze igihugu harimo nka force focode aprodash akati burundi kosom urunani rw'abamenyeshamakuru ubg urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo c'uburundi muri sentare mpuzamakungu cpi n'ayandi gushika ubu nta nyishu barahabwa n'ubumwe bwa afurika nk'uko babivuga bandikiye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu oni umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame atwara akarere ka yase na bagenzi we batwara ubuganda tanzania kenya na sudani y'epfo pyeklabe niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre claver niyo nkuru reka noneho tujye mu rwanda mu gihe u rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi bamwe mu bakoze jenoside barashima intambwe bagezeho uh, mu bumwe n'ubwiyunge ariko hari n'abandi bagitakambira inzego z'ubutabera ngo zibafashe kugera ku butabera nyine abafungiwe muri gereza ya mageragere mu mujyi wa kigali babigejeje ku butegetsi muri iki cyumweru u rwanda rwahariye gusuzuma ibibazo bikibangamiye urwego rw'ubutabera ibindi reka tubibaze eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda
muri gereza ya mageragere ifungiwemo abafungwa benshi barimo abakabakaba ibihumbi bibiri bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane bari mu mbyino zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge muri abo bafungwa bahamijwe ibyaha bya jenoside barimo bitegura gusohoka mu buroko n'abagifite indi myaka ngo barangize ibihano n'abandi bagomba kumara muri gereza ubuzima bwabo bwose madame mwamini nyiradegeya ari mu batazasohoka mu buroko kubera yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose ariko ari mu biyakiriye kandi umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge ubutegetsi buhagazeho avuga ko atawujya inyuma ubwo ubutegetsi bwajyaga kubasobanurira imikorere y'ubutabera mu cyumweru cyahariwe ubutabera mu rwanda mwamini yabahaye ubutumwa yifuza ko bamugereza kuba ari hanze y'uburoko twasobanukiwe ko twakoze amahano tukaba jyewe ku giti cyanjye nzi neza ko hari n'abandi dusanga icyo cyifuzo tubatumye ngo mutubwire abanyarwanda bongere batubabarire aha muri gereza ya mageragere hagenda humvikana umurundo w'ibibazo ku manza zabaye ku byaha bya jenoside ahanini birashingira ku bibazo byasizwe n'inkiko gacaca zafunze imiryango mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri abashaka kujurira ibihano zabahamije ntibabyemererwe n'abandi pierre celestin mudadari ari mu bafungwa igihumbi magana inani mirongo itandatu na batatu bahamijwe ibyaha bya jenoside bafungiwe i mageragere mu mujyi wa kigali akuriye imfungwa muri iyi gereza umva bimwe mu bibazo bishingiye ku kutabona ubutabera bunoze yasobanuriye abategetsi bari babasuye muri gereza hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutari rwo hari n'abaterejwe cyamunara imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho icya kane turasaba nyakubahwa minisitiri turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo cnlg ifashe kubona ibyemezo by'inkiko gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano mugenzi we bwane manuel w'imana ari mu bakuri yasabira ubutabera bunoze uyu ukomoka mu ntara y'uburengerazuba avuga ko inkiko gacaca zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka cumi n'umunani ariko ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwanditse ko afunga imyaka mirongo itatu kandi ikindi ni uko itegeko byagendaga ikemura ry'ibibazo byasizwe n'inkiko gacaca mu by'ukuri nasabwe gushyikirizwa urukiko kugira ngo rukemure izo mpaka ntabwo babashe kubirenganira reka reka mwongere babisuzume reka dusabe rukere mucyatsinda we yongereho n'icyawe mwongere babisuzume nawe turabisuzume inyota ni yose ku kubona ubutabera buboneye
ntabwo bihagije turasaba ubutabera turasaba
bwana johnston rusinge minisitiri w'ubutabera w'u rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yizeje ko ibibazo bamugejejeho bishingiye ku rwego akuriye agiye kubikorera ubuvugizi ibyo rwose nabasezeranya none aha ngaha ko ubuvugizi nabura butangira butangiye imyitoranye na komiseri hano tugomba kubikurikiranira hafi cyane kugira ngo ibishobora kwihuta kuva mu nzira bive mu nzira vuba cyane n'ibyatindaho gato nabyo ntabwo bizahera ubwo bizaba biri mu nzira zo kuganirwaho kugira ngo birangire intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda kuri iyi ngingo ni neva geni ntibizasubira ukundi ngerekereje mu kinyarwanda ibihe u rwanda rugiye kwinjiramo biba bigoye kuba hamijwe uruhare muri jenoside n'abayikorewe ariko mu buryo bwo kubahuza umuryango prison fellowship ukoranira bya hafi n'ubutegetsi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge buvuga ko aribwo akazi kiyongera cyane ku basohoka mu buroko basubira mu buzima busanzwe kubera ko igihe kiba giciyeho hari kirekire batabonana n'ababo bwana jean paul ntwari akuye umuryango prison fellowship kuko urumva imyaka yashize ari myinshi cyane ubuzima bwo hanze ntabwo babuzi hari byinshi byahindutse ibyo rero bisaba kugira ngo abo bantu ubashe kubasobanurira no kubereka ahantu bazahingukira ndetse n'uko bazitwara cyane rero aho bigoreye ni uko usanga benshi baza sisiteme zarahindutse nyinshi cyane ntamenye aho yahera ashaka icyo akora rimwe na rimwe agasanga nta n'igishoro afite cyo kugira ngo atangire ubuzima bwe yagera no mu muryango agasanga wenda habayemo ibibazo agasambu karagurishijwe cyangwa se umugore yabyaye abandi bana ku ruhande so ibyo rero harimo imbogamizi nyinshi cyane aho rero turabafasha kugira ngo izo mbogamizi bazasanga hirya no hino bitazabahungabanya bikongera bikabasubiza mu cyaha urwego rw'amagereza mu rwanda ruvuga ko rufunze ibihumbi bibarirwa muri makumyabiri na birindwi by'abahamijwe ibyaha bya jenoside kandi ko ibihumbi bitandatu muri bo bangana na makumyabiri na babiri ku ijana biyunze nabo bahemukiye abagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika hari umugabo wo ku mutumba gasenyi ya komine buganda mu ntara ya cibitoki yakomeretse cyane atewe grenade mu ijoro ry'uyu wa gatatu amakuru ava muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya cibitoki yemeza ko iyo grenade yatewe n'umupolisi w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka iyo gerenade yatewe nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice z'ijoro kuri uwa gatatu ku mutumba gasenyi wa komine buganda nk'uko abumvise iturika bw'ijwi rya amerika iyo gerenade yatewe umugabo azwi ku izina rya hatangimana gerivazi igihe yaratashe muhiri we akomereka cyane umupfasoni wiwe irambona jacqueline ijwi rya amerika ryamusanze yaje kumusuhuza aho agwariye kwa muganga avuga ingene vyagenze jewe nari ndi mu rugo umugabo wanjye atashe acyugurura urugo akinjira bamuteye gerenade twumvira aturitse ituritse twumva araboroze aboroze gatatu ati yo mu ntabare yo mu ntabare aboroze gatatu kubera mba mu nzu y'amagiriyaje mpengereje mu idirisha mbona umuntu w'umugabo yari yambaye isengeri yera n'ishati ifunguye ibipensi acaraza n'imbugita amuza imbere mbona ni celestin nitunga amuja imbere agomba imusoke abona yanumye abonye yacecetse yibwira ngo yapfuye acasubirayo yirukanka komiseri atwara igipolisi mu ntara cibitoke nawe nyene yemeza ko iyo gerenade yatewe naho umupolisi kandi ko aza ari mu minwe y'inyamiramabi co kimwe n'uwundi muntu umwe ku mvo z'amatohoza komiseri bonfort ndoreraho yabwijwe rya amerika ko ikimaze kumenyekana ari uko abo bagabo bari bafitaniye amatati y'itongo iruhande y'ivyo umufasoni wahatanga imana celestin yarayakomeretse bikomeye afise n'ikindi yibaza ko umugabo wiwe yoba yarayazize mu guterwa gerenade uwo nitunga celestin yaraje mu rugo arambarira ansaba uburyamo ngo turyamane ndanga nansi aragaruka akaza agaruka buri munsi ndanga caravuga zonyica azana pistori nga andase ndirukanga icyo gihe nturugo noneho abantu barandemesha ati ntago yokurasa akaguma avuga ngo azokurasa niyo bikora ni ukugukanga kugira uturugo abajyango b'uwo mugabo co kimwe n'umufasoni wiwe bavuga ko bakira nabi ibyaraye bikozwe n'uwo mupolisi w'igihugu nta kindi basaba atari uko uwagirwa n'icaha yocirirwa urubanza rubereye ni uko bodutunganiriza uwo mupolisi sinzi ko abapolisi babereyeho kugira bashinyaguriza abo bokemurira ikibazo ni uko ngira ngo kubahiriza abanyagihugu nk'uko babajejwe nsaba ko umugabo wanjye mwamwitaho bakamuvura agakira ngasaba ko ikindi kuri nitunga celestin mwamuhana byemewe n'amategeko bakamushyira mu mpimba bakamuhana by'amategeko uramutswa komisari komisariya y'igipolisi mu ntara cibitoke ahumuriza uwo muryango ko urwo rubanza ruca rucibwa ikibiriraho ibikorwa bibi bikorwa na bamwe mu bapolisi b'igihugu biribonekeza ari byinshi mu gihugu ivyemezwa n'ubushikiranganji bw'umutekano petero nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji yaravyemeje ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu kiganiro caremeshejwe n'abavugizi b'inzego ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro petero nkurikiye yashikirije ibiriko birakorwa n'ubushikiranganji avugira mu ntumbero yo gutuza ubwo bugizi bwa nabi bukorwa na bamwe mu bapolisi b'igihugu ikiriko kirakorwa rero kugira ngo inyifato tubirandurane n'imizi eh, n'ibikorwa vyinshi ubwa mbere ho hariho uko guca bafatwa ubwo nyene bagaca bashikiza ubutungane kugira ngo bacire imanza kibira mu ntumbero yo gukinga naho hariho inyigisho nyinshi ziriko ziratangwa n'abategetsi batandukanye b'ubushikiranganji uhereye ku mushikiranganji wenyene ubwiwe ukaja ku mugenduzi w'igipolisi n'abandi bagize iminsi bagira amanama hirya no hino mu gihugu basanga abapolisi ku kivi kugira ngo babibutse inyifato n'akarangamutima eh, bategerezwa kwisunga mu kazi kabo ka misi yose ngomenya ko uwo yateye gerenade ya nijoro mu gasenyi ka buganda nawe nyene ariko avurirwa ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke kuko ibijanjwa vy'iyo gerenade nawe nyene vyamukomerekeje muri komine buganda y'intara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste nzikobanyanka ishyirahamwe rishishikariza rubanda gutera intambwe mu guhindura imikorere initiative changement aho ni mu burundi riravuga ko ubukene bw'abategetsi b'icyitegererezo ari cyo gituma abaturage b'icyo gihugu bakomeza gusubira inyuma mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere mugenzi wacu remo nzimana yaduteguriye inkuru ikurikira nk'uko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujejwe kurwanya ubukene CCLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice mirongo itandatu ku ijana mu Burundi bugarijwe n'ubukene ishirahamwe Initiative Echangement Burundi tugendera ubuntu ribona ko mu gihugu kubura uburongozi bwiza arico gituma ubukene budahera Ico nico catumye ritunganya inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza ku munsi wa gatatu. Saterne ico yiremeye arongoye iryo shirahamwe atanga akarorero k'abanyuruzi vyari guteza imbere umunyagihugu.
ugasanga umuntu afise amazu cumi n'abiri amazu cumi n'abiri baba mu gute konzi ko umuntu aba mu cumba kimwe imidugu umunani abantu bakabanga zambe hari imbe babita amasiha itora ivyo ibonye vyose none ufise imwe zibiri izo ntizikwiye ufise imiduga umwe ibiri wenda kugira imiduga itanu umunani icumi kandi iyo urumva nti yavuye he yavuye mu kudatunganiriza umunyagihugu muhe ivyo ategerezwa kuronka uyarongoye inisiyative echangement abona ko indongozi zategerezwa gushyira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu umuntu yomenya ko mu burongozi bwiwe ariko aragira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ibyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ibyo afungura aronka ibyo yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura ibyo rero byofasha gutya umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko mu byo ariko arakora umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yatanze inyigisho ku migwi itandukanye y'indongozi harimo abanyamigambwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike abona ko ivy'ubwo burongozi bigoyagoya mu burundi anise mahoro avuga ko hamwe abatwara uburundi bo kwisunga ivyankenerwa biranga uburongozi bwiza vyotuma igihugu gitera imbere hari ubushobozi ubwenge kumenya kumviriza kumenya kuganira kubona kure akabona hakwiye gushikana abo atwara hanyuma akamenya ingene yoshikako kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda aca kandi ahagenda bisabikanya n'abo babisangiye abisabikanya n'abo bose ariko arabatwara niho aba ariko akora umurimo w'umutware mwiza umutware mwiza rero agerageza gukuza abo bari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atoba ariho abo bari kumwe bose babe bashoboye nk'ibyo nawe ashoboye Ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ryashikirije ko ribabazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza ca nyuma mu bisata bitandukanye Faustin Ndikumana arongoye Parseme akabona ko hamwe inguvu zoshigwa hamwe u Burundi bwosubirana ikibanza kibereye mu vy'ubutunzi mbega tuzobandanya tuguma tubaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyanyuma mu bintu byinshi ubwo niko byategereza kuba bimeze turakwiye kwikubita agashi rero mu vya mbere biduhanze turakwiye kwikubita agashi sindibaza ko ico kibanza ico twari tubereye mu gihe twushira inguvu hamwe turavye n'ubutunzi kama imana yaduhaye banki y'isi yose mu cegeranyo ca doing business yashize ahabona mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani cyerekanye ko uburundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi icyo cegeranyo cemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'abanyamerika amajana atatu ku mwaka mu gihe mu bindi bihugu bigize afurika yo munsi ya sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha ayangana n'amadolari y'abanyamerika amajana atandatu ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
arakoze remoni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe naho yanitanga ishaka hamwe nanjye jeffrey mutagoma tubifurije kuramukana amahoro n'amahirwe